iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ndabahaye mwiriwe mwese nshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe kuri ino genekerezo rya cumi n'umunani ukwezi kwa mbere kwa bibiri na cumi n'indwi muri sitiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya tubarema ibishoboka aho aho bidashobotse naho amatongo acaguma ngaho kubera umwanya munini tuba turi ku ishuri byose ni ndimenya nyene nije nteka nije ngira iki byose ari udufaranga ndose ndaja gusuma naturose naho igihe nihangana nyene nkarara busa aba ni bamwe mu bana batari bake basizwe n'abavyeyi babo bahunze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu atubwira uko babayeho mu kwiyungunganya ati abavyeyi babashigikira iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu hagati aho turi kuwa kane turaza kubaha umuco kuri bimwe mu byanuganuzwe ku mbuga ngurukanabumenyi mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu makambi mbanze ndabwire muri make ko donald trump yatowe kurongora leta z'ubumwe za amerika aho aho aho bukera ari imikwa yimikwa ku mugaragaro nyuma y'intsinzi y'amatora yabaye mu kwezi kwa cumi na rimwe k'umwaka uheze bimwe mu byo trump yashikirije harimo ko mu kiringo kitarenze iminsi ijana azo amaze guhindura ibitari bike mu biro by'umukuru w'igihugu bisanzwe biri hano i washington dc yamara nk'uko bivugwa n'ikigo brooking institution gikora ubushakashatsi mu by'intwaro Trump ashobora kuzogira ingorane mu bijanye nuko uburongozi mu by'intwaro ya Amerika butoroshe nayo ngo kwijanye n'imigambi yifuza guhindura nk'iyo guhindura ubuvuzi bwitiriwe Obamacare n'iyindi yemeye yo kugwiza akazi ico kigo kivuga ko abo mu mugambwe w'abarepublikane Trump asanzwe aturukamwo batavyumva kumwe abantu batari bake barishwe kuri wa gatatu mu gitero c'abiyahuzi bakoresheje imodoka mu ikambi yarimwo abahoze bagwanya ubutegetsi n'abagwanyi bashigikiye leta mu buraruko bwa Mali umushikiranganje wa Mali yajeje imigenderanire n'ayandi makungu Abdoulaye Diop avuga ko ico gitero kigayitse cane kandi ko ari igitero kigenewe guhungabanya amahoro yamenyesheje ko abateguye n'abagize ico gitero bazomenyekana bagakurikiranwa n'ubutungane yongera amenyesha ko ikigo ca mari kizokubahiriza iminsi itatu y'ikigandaro icegeranyo casohowe n'ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu human rights watch muri ino ndwi kivuga ko hari ibitero vyagabwe ku bi- ku basirikare ba onu ico cegeranyo kivuga kandi ko abagwanyi b'aba islamiste bigaruriye imihari itari mike mu buraruko imihana murantunga itari mike mu buraruko bwa mari kandi ko leta yananiwe guhindura gukingira abanyagihugu ihiganwa rya mirongo itatu na rimwe mu nkino z'umupira w'amaguru ku mugabane wa afurika kandi ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ririko ribera mu gihugu ca gabon rirabandanya kuri uno wa gatatu gabon yatanye mu mitwe na burkina faso urukino rwarangiye ari igitsindo kimwe ku kindi urukino rwa kabiri rukaba rwahuje kamerun na gine bisawo kamerun yatahukanye ibitsindo bibiri kuri kimwe ca gine bisawo iyo migwi yompi ikaba ari mu mugabane wa a kuri uno wa kane hateganijwe guhura algeria na tanzania ni na Tunisia mu rukino rwa mbere nayo urukino rwa kabiri rukaza guhuza Senegal na Zimbabwe inkino zo kuri uno wa kane zikaba zahuza imigwi ikurikiye mu mugabane wa B izo nkino zatanguye kuwa gatandatu itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa mbere zikazoheraheza zikazorangira itariki ya gatanu z'ukwezi kuza kwa kabiri radiyo ijwi Amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye kuri ubwago kuri interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com naho kuri ubwa rwa facebook aderese yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu Tuanze tunyarukire muri komune ya Kigamba intara ya Cankuzo igizwe n'abantu benshi babimukira bavuye mu mihingo itandukanye y'igihugu mugenzi wacu Raisa Liliane inamahoro yagendeye abo benshi baje bimukira muri iyo ntara bamubwira uko babanye hagati yabo tutega amatwi inkuru yiwe Abantu bo muri komine Kigamba ahanini igizwe n'abimukira baje bava mu yindi mihingo y'igihugu muri rusangi barafatanye mu nda n'abasangwa kano karere bataziriye ibuhumuza nk'uko abahimukiye babivuga ihurumbirwa n'abantu baba baje kuharondera amatongo abenshi muri bo bava mu ntara za Ngozi Kayanza Mwaro Karusi Muyinga Kirundo na Bururi insiguro y'uko guhurumbira ino komine ni ukwaga kw'amatongo kw'iyo baba baje bava bashika muri iyi komine bakoroherwa kuronka amatongo Gahongo Gerase Ntibandetse yimutse ava muri commune Gahombo mu ntara ya Kayanza mu 1988 arashima ukuntu babanye n'abasangwa urumva papa yabonye amatongo ariko araga acaza kurondera itongo ino tuca tubino n'ibi by'amoko byigeze guca ino bajyana intambara ziba yahitana umuntu nk'uko bagenda bagahitana umuntu bakamurasa utamenya icyo bamuzijije nta bantu bino bigeze bapfa ibintu ngo uva mu ntara iyi canke ngo dupfa ubwoko ubu n'ubu n'ubu nta ngorane n'ino n'abo bava hakurya tubakira neza nta ngorane tubanye neza barundi uyu mubano mwiza hagati y'abasangwa n'abimukira wagiye uratsimbatazwa n'ubucuti bwagiye buravuka aha ni mu gihe hari uguhanahana abageni kwibonekeza cyane hamwe no gufashanya mu bindi byo mu buzima busanzwe zaburoni ntibantunganya ni umwe mu bimukira bashingiranye n'abasangwa nka je ndazi ko nkabashikanje bose babiriwe mu bayogomo kego bimeze neza kabisa na twebwe abanyengozi baratora abino mw'iyi ntara yacu yabuhumutse tubanye neza cyane yaba nk'izindi ntara baba babanye nko- nk'ino mucankuzo kweri ivyo bari vyiza rwose kuba bimukira baza bafise imico n'imigenzo bakwiye iyo baje bava ntikibuza ko babana neza n'abo basanze aha muri kigamba nk'uko imvukira zo muri ino komine zivyemeza uwahoza n'indongozi y'ino komine haraheze imyaka cumi n'itanu akaba ari inararibonye deose miherere aratubwira ingene baborohereza mu kubaronsa ibibaranga kugira bahabe atankomanzi kandi baza bakurikira abandi baje imbere nibo baba- babaronderera amatongo hamugaja wumva ngo hariho abantu bimutse hama rero komini gace batumako kababaza yuko ingene barose iryo tongo ariryo baguze bakerekana impapuro gaca umutuma ko aza kuzana if- ifishe y'umuryango kugira bayishire ngaha muri eta civile gutyo niho aba yemewe ko yimutse neza yamara naho biruko birashika ko bamwe mu bimukira baha ikigamba baza bahunze amakosa bakoze inkurikizi ni uko baca bazana ingeso mbi zitahahora ari navyo bica bidurumbanya umubano mwiza baba bahasanze akarorero n'abasuma canke abatorotse ubusho iwabo bahaza bagaca bahabandaniriza iyo ngeso mbi baba basanganywe nk'uko deose miherere yahoze arongoye ino komine abandanya abimenyesha ku bw'ivyo abavyeyi baha ikigamba barababazwa n'ukugwaruka rwaho ruca ruhigira ingeso mbi uyu muvyeyi aderayida harushimana wo ku mutumba rusagara arababazwa n'inyifato y'abimukira bamwe bamwe haribonekeza akageso k'ubusuma katahahora kubera abo baje bava mu zindi ntara bamaze kuza bakabona hariho abandi bavandi baza ari ibisuma vy'ikomvyo bakigishanya nk'inka ntiyiba umwe iriba batatu bane batanu uwo mwana wo ngaha bakamuyora akaza gufungwanwa n'uwundi w'ahandi canke umwe yiyivye ava ahandi agashobora kwiyirukira akija bukira iwabo umwe yasigaye ino niwe agwa mu gasho abajejwe intwaro muri rusangi barashimishwa no gufatana mu nda kuranga abanyakigamba mu budasa bwabo desire njijibura amatari w'intara ya cankuzo ahamagarira abanyakigamba gukorana neza n'amakomite ahurikiyemwo bose mu gukomeza amahoro n'umutekano abandanya agabisha ko batazihanganira uwo wese yohirahira ngo adurumbanye umubano mwiza haba kubimukira canke kubasangwa uyu muntu wese agira nabi atekereza kubihanirwa rimwe na rimwe canke agahanurwa adahanu atumvise nagaza agahanurwa ashize ubutungane nico gituma eh, dusaba abantu bose mu gihe baba bashitse ngaha baheza baheza bakigenza neza bakabana neza n'abandi bakamenya yuko ari abavukanye kandi mu butandukane bwabo niho hari inyungu kandi niho bategereza kubana neza aricyo naco gituma tutifuza ko bamacakubiri nico kiza gakomeza ubumwe eh, n'umubano mwiza mu benegihugu iyi komine ya kigamba igizwe ahanini n'abimukira bahaje mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani mu ntara ya cankuzo kayisa liliane inamahoro ijwi ry'amerika urakoze Raisa Liliane n'amahoro nari nabiciye ku masonga mu ntango abana basigwa n'imiryango yahunze mu mwaka wa 2015 wo ku mutumba wa Monge turi muri commune ya Ntega intara ya Kirundo bugarijwe n'ubukene bakaba babaye mu buzima bugoye cane bamwe muri abo bana n'abanyeshuri bo mu mashure yisumbuye ariko barafise impungenge ko bazoheba amashure kuko batariko bararonka ubafasha kuyariha nkuko muvyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Moyize Misago iyo miryango y'abo bana yahunze ibihe vya politike igihugu cy'u Burundi caciyemwo umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu isiga abana mu ngo abo bana bugarijwe n'ingorane zo kubaho bamwe muri bo ni abanyeshure biga mu mashure yisumbuye muri kino gihe ntibagira ikibafasha amatongo yabo ntayo barima kuko umwanya munini baba bari ku ishuri ivyo bigatuma ubuzima bubabera umutwaro ubuzima tubayeho ni ubuzima bugoye mu gufungura ni ibintu bigoye n'andi ntibitworohera nk'uko tuba turi kumwe n'abavyeyi turi ku ishure umuntu nyene ari yaranje nyene akaraba ati ndi mu buzima bu- bugoye nta bavyeyi turi kumwe karaba nyene ari bishitse ukihangana kuko birashika nk'ubu nkabura amikoro yo ku- kugira ngere gusuma biga- nkarara ubusa ukuntu tubayeho tubayeho mu buzima tubayeho nabi nabi kuko nitugira ikidufasha turarema ibishoboka aho aho bidashobotse naho amatongo acaguma ngaho kubera umwanya munini tuba turi ku ishuri byose ni ndimenya nyene nije nteka nije ngira iki byose ari udufaranga ndose ndaja gusuma naturose naho hagiye nihangana nyene nkarara busa abo bana bahozwe bafashwa n'abaryango babo ariko ubu abo bafashije barashengeye ugushaka kumenya ko iyo bari abavyeyi babo babafasha abo banyeshure bemeza ko n'abavyeyi babo batorohewe iyo bari mu buhungiro ubu bakabayeho nk'imfuvyi oya ntabariho badufasha kuko uwasigaye adufasha yadukurikirana akatuba hafi akaturemesha kuko ababyeyi bari bamaze kugenda nyuma yaciye yitaba imana ca dusigara turi twenyene nyene yari data wacu ko papa nawe yari hasa papa ni bukuru nawe yari butoyi Bamwe mu bana basizwe n'imiryango yahunze baragize amahirwe baratogwa. Sandrine Kaneza, umunyeshuri wo mu munani yaratowe n'ababanyi atwagwa ku ishuri Bujumbura. Uyu muvyeyi yamutoye ati n'abavyeyi biwe aho bahungiye baritavye Imana.
yarashyitse umwana yitwa muto sandirine akaba ari kamuha umunani twaciye tumwakira rero uwo mwana ubu unyi yiga i bujumbura ubu yabandanije amashuri ababyeyi be bose baritabye imana bari bagiye i rwanda yego bahitanywe n'indwara yo gucibwamo yarasigaye umwana yego hama mwana acaja kuba hehe twaciye tumutora umwana tumaze kumutora rero umwana twaciye tumusaba ishuri i bujumbura ubu umwana yiga mu w'umunani Ikibazo c'abana basizwe n'imiryango yahunze kirazwi mu ntwaro muri iyo komine. Musaneri w'iyo komine naho atabikigira afise aremeza ko hari abavyeyi bahunze basiga abana mu ngo. Philippe Ngabonziza atanga akaroro k'umwigisha yahunze asiga abana mu rugo. Uyu mutware agahumuriza abo bana ko bazobafasha mu bijanye n'amashure.
ico kibazo ndakizi mugabo bari ngaho turababona kandi baratonda ku ishuri nta ngorane gushika uno munsi turazi neza yuko baba mu nzu bonyene kandi abavyeyi babo bahunze ari naco gituma nk'iyo umuntu abakubitiye kakababaza baravuga ingorane bafise gushika uno munsi ico kibazo ntaco baradutura rero umunsi vyoshika bakavuga ati mwebwe abavyeyi banyu ntibagikora akazi ka leta nimuze murihe amahera y'ishure ico gihe nibaza ko komine izoca igifata mu minwe tukaraba nyene babandanya biga kuko urumva ko tubafata nk'abana nk'abantu batishoboye nk'abayendija turashobora kubaha impapuro zivuye muri komine ku buryo babandanya biga nkaka kandi bagaheza amashuri abajejwe intwaro muri iyo komine bakavuga ko abanyagihugu bahunze bagera ku majana ane muri bo abarenga ijana na mirongo irindwi bakaba baramaze kugaruka mu kirundo moise misago ijwi rya amerika Urakoze Moyiza Misago turi ku munsi wa kane nkuko mubimenyereye turababwira bimwe bimwe mu vyanuganuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi ni mukanye sase
ca bijya bibi biranuganurwa ko ari byo eka n'ibihu ngo nibihu akandi navyisomeye Emwe ndakubwiye ko atari vyo.
nivyo Sivyo.
nivyo Eka sivyo.
ehe dupinge ehe dupinge utanga iki mupinga mupinga wumviriza ijwi rya amerika irabeshuza ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Nuko rero uno munsi ico twashimye kubaha ko umuco ni inkuru yacanacanye ko ku mbuga ngurukana bumenyi mu ndwi yariko irarangira iriko irarangira aho bavuga ko hariho akana k'imyaka cumi kitwa Kizembe ko mwibarabara gafise imyaka cumi kishwe n'inzara kuko kari gashonje cyane mbere ngo kakaba kaciye mu bikomeye kuko n'uwaragatunze hageze igihe akakikura abonye ko ataco ashobora kumufasha ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye bubanza kugira ngo ashobore kuturonderera umuco kuri iyo nkuru mwiriwe Diane
mwiriwe neza Diane iyo nkuru yanuganutse ku mbuga ngurukana bumenyi washitse bubanza hari ico bayizi ko umuco nuwahe
egome iyo nkuru baravuga yuko ariyo umwana yari uwo muri komine bubanza ariko kandi hari n'abandi bavuga yuko ari atari uwo mwana gusa umwe ari n'abandi bana ndetse bakaba n'abandi bantu bakuze kandi ko atari muri komine bubanza gusa ariko bari no muri komine gihanga nk'ubu uye aho ndi muri site ya muyange ya mbere aho bavuga yuko mbere n'inzara ibarembeje cyane bakavuga yuko hapfuye kuva mu kwezi kw'icumi hamaze gupfa abantu indwi ku kubura icyo bafungura muri abo bane bapfuye muri uku kwezi kwa mbere turimwo harimo abana babiri umwe akaba yanapfuye n'ejo akaba ariho bamufubye
uraduhaye umuco si umwana umwe gusa yapfuye ariko ni benshi kandi si muri iyo si muri iyo si muri komini imwe gusa nk'uko byari ko biranuganurwa ariko ni mu mice myinshi diane hari inkuru rero nzi ko ndabona bagiye barandika ubutumwa butandukanye bagiye barandika kuri iyo nkuru ikimara kumenyekana ariko nk'uko mubiza batwumviriza ntituvuge amazina y'abanditse ubutumwa kuko tutababajije hariho nk'uwo diane mbona yanditse ngo yo imana imwakire mu bwami bwayo kandi ukabona ko bivuganye umubabaro ubundi nawe yabyanditse mu gifaransa ariko turabishyiramo mu kirundi ngo ngubwo bwa burundi twemererwa na sebarundi imana irakwiye kutugarukira hariho n'ubundi bisa ko ari umunyamahanga afise izina ry'umutariyano yabyanditse mu gifaransa nawe nyine ati ndumva mbabaye cyane kuri urwo rupfu rw'uyu mwana umwana iyo apfuye duhomba byinshi si uwa mbere ariko ikibabaje si n'uwa nyuma afurika iribwa uno munsi niko byamye nk'uko byamye ati harageze yuko ibyo bihome byubakwa kugira ngo babuze abanyafurika kwimuka bibomogwa n'uburenganzira bwabo hari n'uyundi nawe yaravuze ngo kuko mbona baca babishamo na politike ati ni leta ni leta niyo dutegerezwa kubibaza ibyo byose hari umuntu yopfa gutyo bikijana ubwo nibwo butumwa bumwe bumwe ndiko ndabona
egome hari n'ubundi butumwa diane ndakongereye ko naje ndiko ndabona buvuga ko umwe yanditse nawe nyine avuga ngo ngo barakomerewe abatunzi bo badahembura abashonje birababaje cyane imana yakire mu bwami bwayo uyu mumarayika ubundi nawe acavuga ati n'akamaramaza mu gihugu cyuzuyemo ababyeyi aho ntawocira urubanza umutunzi gusa kuko n'ufise duke yosangira n'uwundi ashonje twisubire ko biteye isoni n'ibyo ahanini ndiko ndabona ego hariho rero na bimwe byo kuri twitter naho nyine ndabona uwundi yanditse ngo imwana imwakire kandi imana ikingira abarundi uwo ni utanguye kuko inzara iri mu gihugu uwundi asa nk'umwishura ngo inzara ni inyota ukurara ku ibarabara iwe byose birarangiye wiruhukire kibondo asa nk'umuhoza ati amarira yawe agarukiye ngaho none gadiyane hari icyo ko n'uyu yavuga ngo mbone ngo asanuga n'uwabihaye intumbero ya politike avuga ngo ngo ni intwaro mbi cyane ngo nta ntwaro ihari ngo acashira ko avuga ngo akaburungu gakwego birababaje
Diane none hari ico abajeje intwaro bakubwiye kuri iyo nkuru y'abantu batari bake bariko bicwa n'inzara ngaho ibubanza
ego nka musitanteri wa komine bubanza yavuze yuko bariko baragira urutonde rw'abamerewe nabi cyane muri site ya muyange ya kabiri kuko niyo yitwa kuri muri komine bubanza avuga kugira ngo bashobore kubatabariza baronke ababaserukako hama muri site ya muyange ya kabiri ya mbere naho ubusanzwe arongoye iyo site nduwimana jean marie avuga ko babishikirije mu ntwaro yego reka tumwumvirize ni iby'ukuri hano hantu muri site muyange ikukira gihanga muyange ya mbere honyine tubabwiye akarorero uwo mwaka wonyine tumaze kubura abantu bahitanywe n'inzara abantu bashika kuri bane abo bane bagizwe n'abana babiri hamwe eh, n'umudamu umwe n'umutama umwe yishwe n'inzara abajeje intwaro twarababariye ari guhera kuri musitanteri na buramatari arabizi hari n'akigoro aherutse kugira nyakubwira imana yarafashije abantu mugari ntibashoboye gukwigwa bose tugeranije abari babikeneye haronse bake cyane bake cyane kuko abari babikeneye basigaye ari benshi rwose tumusaba ko yobandanya akagerageza kugira abo bandi nabo bari ku musego bashobore kuronka ikibafasha none Diane ndonse ko twumva ubukene ari bwinshi abantu bariko barapfa abo bariko barapfa hoho bicwa n'inzara bararonka ingene bashingurwa mu iteka bakwiriye
oya nta na gato ahubwo biza bibasongera mu bukene basanzwe babayemwo kuko bavuga yuko bikora ku miryango y'inzu akaba ariyo bakoramo amasanduku kugira ngo bashobore gufuba abantu bishwe n'inzara
nuko Diane urakoze cyane kuri iyo nkuru ushoboye kudutohoreza yacanacanye ko ku mbuga ngurukanabumenyi utwemerere ko uguma ngaho ibubanza kugira ngo ushobore kubandanya ukurikirana abo bantu batari bake bariko baricwa n'inzara aho muri iyo ntara ya bubanza ego
murakoze mwe mubandanya mutwumviriza tumira amategato hama duce dukubitira mu n- kambi ya rusende iri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ikiganiro kiracari iwanyu mu ntara Ugwaruka rw'abarundi rubarizwa muri club y'icongereza mu ikambi yo mu rusenda rurahangayishijwe no kubura imfashanyo z'ukungene bobandanya bigishanya urwo rurimi abenshi muri urwo rwaruka bakaba bifashisha amakaye bakoresha bakiri mu mashuri yisumbuye umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo adufitiye inkuru ndende Iyi klabu y'icongereza imaze umwaka urenga mu nkambi yo mu Rusenda ikaba ifite abanyamuryango mirongo itatu bamaze kumenya kwandika kuvuga gusoma ndetse no kumva ururimi rw'icongereza nubwo abagize klabu bataka ubukene bw'ibikoresho Shimimana Eliezer ni umuyobozi wa klabu y'icongereza aragaruka ku mavu n'amavuko y'iyi klabu igenda ifata indi ntera ikomeye mu nkambi yo mu Rusenda club yacu y'icyongereza ukuntu yatanguye nuko twahuraga turimo tunyaraga tu- tugenda duca mu mihanda ngo hanyuma tugasanga turiko turaganira mu- mu rurimi rw'icyongereza hanyuma muri icyo gihe turaja hamwe turumva turavugana ati none mbega nta kuntu twashobora kugira club y'icyongereza kugira habe icyo bita improvement twunguranya ubumenyi hagati yacu umwe wese akazana icyumviro hanyuma tukagira club niko guca dutangura gukora club y'icyongereza kugera n'uno munsi tukaba tukiriko turahura tukongera twunguranya ubumenyi hanyuma club yacu abantu bayigize igizwe n'abantu batarenga mirongo itatu nibo benshi bakunda kuza muri club hanyuma ukuntu ikora ni uko twarabye bivanye n'imirimo runaka twama two turakora itandukanye tubona yuko twoza turahura buri wa mungu tugiye duhura umunsi umwe mu ndwi uyu munsi rero ukuntu dukora turahura tukazana tukagira icyo bita eh, porogaramu ni ukuvuga ni porogaramu yo- yo ku munsi hari icyo bita porogaramu yo ku munsi iyo porogaramu yo ku munsi hari ibyo bita amabose abamambure bose ba club wese araza azanye nka ibyo bita amavokabulary items bagapresenta hanyuma akagira uzana topic akagira uzana expose akagira uzana grammar points akagira n'aba- n'indirimbo haba kuririmba na games mu cyamake ni- ni uko dukora hanyuma muri icyo gihe topic harabaho deba tuka abapartisipa cyangwa abamambere ba club bakazivuga ko expose osi nuko nyine mugabo kuririmba n'umuntu umwe aririmba nubwo hari abantu bagenda bifuza kwiga ururimi rw'icyongereza mu nkambi yo mu rusenda abagize club bavuga yuko bagifite imbogamizi zo kubura ibikoresho bijanye n'igihe bishobora kubafasha kugera ku ntego bihaye yo kwigisha icyongereza muri iyi nkambi bifashishije imfashanyigisho ama ibibazo duhura nabyo ni tugira manke ya materiel turabura ibikoresho aho ibitabo turabibura n'ingwa nyene kubera ubukene tukazibura yego ahanini ni ibyo ibintu by'ibitabo nibyo tubura cyane gukora gusa turi dokimanta ikaramu binjye na tuba twa- twarizemo n'utundi tuntu tugenda turakura ku mbuga ngurukanabumenyi
Ndayikengurukiye Egide ni umunyamuryango w'iyi club yemeza ko inyota n'ishaka abatuye mu nkambi bafite yo kumenya icyongereza bizatuma umubare wabo wiyongera nibaramuka babonye ibikoresho barageze no kuvuga guhamagara abantu bagomba kuvuga icyongereza inkumi abasore papa mama baje ari benshi ndetse ndetse tubura n'aho tubashira tuvuga ko tuzopanga porogaramu kuko twabanje tugira training ourselves nk'abavuga icyongereza twese tuca hamwe nko ku munsi wa mungu tukaraba porogaramu twopanga kugeza n'izi saha abantu bavuga icyongereza biga icyo bashaka kumenya icyongereza baza ari benshi gusa tubona yuko kubwira tubigisha bose ni ikintu kigoye kuko ntituraronka ibitabo byinshi kubwira turonke ukuntu twabigisha neza na neza kuko ni benshi cyane cyo tumuhanze bake bake kuba rurimi rw'icyongereza ruri ku isoko y'imihahire n'imigenderanire iklabu y'icyongereza abayigize batangaza ko hari igihe bifashishwa mu gusemurira abashyitsi b'abanyamahanga bakoresha ururimi rw'icyongereza baba batembereye iyi nkambi yo mu rusenda aha mu nkambi ahantu tugiye ku- dukunda gukoresha cyane cyane icyongereza ni mu gihe ni mu gihe twebwe nyine hagati yacu iyo duhuye niho tugikoresha cyane n'ikindi nacyo iyo haje nk'abantu b'abashyitsi bavuye hanze baje gutemberera inkambi nko muri UNHCR cyangwa muri Human Rights Watch kenshi muri icyo gihe dus- usanga benshi muri bo bakunda kuvuga ururimi rw'icyongereza muri icyo gihe usanga bitworoheye cyane kandi hari n'abo bisaba yuko iyo muri abo bashyitsi iyo baje usanga nko mu baperezanta baba otorite basanzwe bakorera hasi ngaha basanga biragora kugira ngo bashobore kumvikana muri icyo biba bisanga ni nk'umurefije nk'impunzi niyo bahamagaye kugira igihe twadigisoye interprete uyo mushyitsi aba yaje kugira ngo babone kumvikana dusanga urwo rurimi rw'icyongereza dusanga rurarandufashije ndetse natwe bihatiye hagati yacu nyine mu kugira ngo tuvugane n'abo bashyitsi babe baje ndetse bam- babone guhuza n'abo bashi- n'abo baba basanzwe ba- baba otorite bakorera ngaha nyine mu nkambi ubusanzwe ururimi rw'icyongereza rukaba rwigishwa mu mashuri yisumbuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ubumbu bukazaba uburyo bwiza no ku banyeshuri biga kumenya uru rurimi badatsingabo ijwi ry'amerika musenda
Urakoze Vedaste Ngabo tukivuga ivyo gufashanya abana bari barasavye babicije ku ijwi rya Amerika ko bofashwa n'ishamwe ne- ni- nu- n'ikigo Maison Shalom kugira ngo bashobore kwandanya biyungunganya Maison Shalom imenyesha ko ribatahura kandi hari kigiye gukoreka ivyinshi kuri ino nkuru tubibaza umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo mukami impunzi na kivare muri uganda umumenyeshamakuru bahabonye ababyeyi eka n'abana b'abarundi mu bahahungiye ubutumwa bwa mbere batanga ni icyifuzo cyo kubona abana babo bariko bariga tubona tworonka nk'imfashanyo kuri twebwe ni ukuvuga ko bana- abana tu- boronka aho bashobora kwiga muri sisiteme y'igifaransa hanyuma bagasubira mu mashuri bategerezwa kwigako hanyuma bagashobora kubona yuko icigwa bariko bariga bahuza n'umwigisha byo bafasha cane ishyirahamwe maison shalom niryo babona ko agakiza twasaba rero nk'ama ONG turumva nka nka za Maison Shalom zirabe ko zoza kudufashiriza abana kugira bagume muri sisiteme y'igifaransa bahoramo kuko nk'ubu duhungutse uca usanga umwana waramudestabirije yagiye mu mu cyongereza arasubiye inyuma yamenyereye icyongereza bishyitse tugataha asubiye muri ya sisiteme y'igifaransa na- azoca asubira inyuma aho yahora cyangwa bizogenda gute mu- mu- mudusabire kweri Maison Shalome n'abandi bose babishoboye baraba ukuntu abana b'abarundi bahungiye na kivare nabo bogira duruware dikasiyo rero ko co mu- tubona tworonka nk'imfashanyo kuri twebwe ni ukuvuga ko bana- abana tu- boronka aho bashobora kwiga muri sisiteme y'igifaransa hanyuma bagasubira mu mashuri bategerezwa kwigako hanyuma bagashobora kubona yuko icigwa bariko bariga bahuza n'umwigisha byo bafasha cane muri maison shalom rero bavuga ko ubu nyene ata mugambi bafitiye abarundi bahungiye mu bindi bihugu uretse u rwanda emerie mirimana jeje igisata co kumenyesha amakuru muri maison shalom ariko avuga ko ivyo bidasigura ko babibagiye nta mugambi dufitiye abana batari mu rwanda komeza nshara mu kuva aho yugariye i burundi abagendana ubumuga bw'urukoba canke ba nyamwema bahungiye muri uganda nabo nyene maison shalom ibasaba kurindirira hamwe n'abandi muri mezo nsharomu umwana ni umwana nta nyamwema nta umugaye nta ukomeye umwana ni umwana kandi bafise uburenganzira bungana umugambi maison shalom ifise emerie mirimana avuga ko ari uko ingorane z'impunzi zohindurwamwo umunezero imana ntiyadushoboza nta na hamwe tutoshika hari kuko twiyemeje ko abarundi bahunze tubashikira tugafashanya nabo kugira ngo babeho neza bakiri mu buhungiro ubwabo kandi twitegurire gutaha ari abantu baciye ubwenge ari abantu bakerebutse mbere nibaza ngo navuga gutya yuko mezo shalom iriko iragerageza gufata ingorane zo mu buhungiro kuzihindura ahubwo eh, opportunité sinzi ngene akaryo iba tuzotahe mbere n'ubwo utariko ariga neza i burundi ntazire izi ngorane zo guhunga ahubwo yige neza kurusha n'ivyo yarimwo akiri burundi n'abo bari mu buganda rero nababwira nti turabibuka turabasengera turabiyumvira ko mugabo turacafise uburyo buke butaradushoboza gushika hirya kurenza aho turi ariko barindire kugeza ryari twe n'ubu tubishoboye twogenda yaba twari dufite uburyo bushobora kubidushoboza twogenda nta gihe twavuga ngo imyaka twabimana idushoboje n'ubu nyene tura- umutima turawufise n'imitwe turayifise ishobora kubikora twabikorana nabo nyene urumva ni uburyo gusa mu rwanda rero mu gisata c'indero ishyirahamwe mezo nsharumu ubu ririko rimenyereza kwiga abana ijana na mirongo ibiri na batandatu bari hagati y'imyaka urakoze leonce ni ngaho duce dusozera kino kiganiro cacu ino nkuru tudahejeje tukemera